iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanjye iyo ntumbero tasiyano sibomana yafashe na mugenzi we evariste ngayimpenda ni intumbero ijyanye no guhemuka ku ijambo guhemuka ku ibanga biro nshingwabikorwa niyo yashinze ko twitaba ibiganiro niyo yadutekereye n'ibyo tujya kuvugirayo ni nayo yagennye ekipe itegera guserukira umugambi wacu muri ibyo biganiro abo ni bonavantire gasutwa na evariste ngayimpenda bo mu ishyaka iprona ritemewe na leta mu burundi batumvikana ku kwitaba ubutumire bw'umuhuza mu bibazo by'uburundi benjamin mukapa iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo itabazwa ry'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa n'ubwicanyi mu burundi turayigarukaho mu kanya gato amakuru yo kuri iyi saha reka tuyahere mu rwanda aho kuri iki cyumweru imwima ya nyanza habaye umuhango wo gusezera bwa nyuma umugogo w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa jean batiste umwami kigeri yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu avukira i kamembe mu burengerazuba bw'u rwanda kigeri wa gatanu yategetse u rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera ahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo magana cyenda mirongo itandatu na rimwe yatanze tariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kanya navuganye kuri telefone n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa maze atubwira mu ncamake uko uwo muhango wagenze ni umuhango watangiye ahagana mu masaa yine zirengaho gatoya inyanza mu rukari kwa mukuru we umutara wa gatatu rudahigwa utangizwa n'igitambo cya misa wari witabiriwe urebye n'abantu bari barenga ibihumbi bibiri baturutse impande zose ariko cyane cyane benshi baturutse hano i nyanza barimo abahimbiro barimo baturutse muri amerika nk'uko rero wari ubivuze kuri leta ku ruhande rwa leta yahagarariwe na madame minisitire uwacu julienne ushinzwe umuco na siporo mu nshingano ze ibindi rero byaranze uyu muhango habayeho kuvuga kigero wa gatanu ndahindurwa umwami kigero wa gatanu ndahindurwa ni mu ntoki ni amateka yavuzwe na pasiteri ezira mpyisi ugereranije yafashe byibura nk'isaha nk'isaha n'igice amateka yavuze hamwe ukumva azanye amarangamutima ukumva arababaye ahandi akazanamo bya bindi bye byo gusetsa kugira ngo abantu basetse baseke ariko yinjiye nk'ikigeri nyirizina yamuvuze avuga ko atanze nta cyasha afite haba mu rwanda ndetse no mu mahanga gusa agaruka ku rwanda muri rusange u rwanda yagiye avuga buryo ki kigeri yahungiye mu bihugu bitandukanye ageze kuri uganda avuga buryo ki abanyarwanda kuri ubu ngo bihandagaza bavuga ko umwami kigeri ntacyo akorera amarira u rwanda ntacyo yakoze ku rwanda ariko noneho amera nk'ubacyuriye yaba acyuriye aravuga ngo mwiga mwiga muri iniverisite ya makerere mwize kubera yigira ku buntu aravuga ngo inkotanyi ari inkotanyi efuperi inkotanyi zatashye mu rwanda kubera inka za kigeri ibyo byose yagendaga agaragaza ibigwi bya kigeri avuga buryo ki ariwe muntu watanze igitekerezo cyo kugira ngo habeho imishyikirano muri arusha hagati ya efuperi inkotanyi n'ubutegetsi bwa habyarimana muri rusange yavuze ngo mugabanye inda mugabanye inda nini mubone kugira amahoro muri rusange hanyuma se ku ruhande rwa leta rwo uvuze ko leta rihagarariwe na minisitiri julienne uwacu hari icyo yavuze we ku ruhande rwa leta rero minisitiri julienne uwacu kwa kundi tuvuga ngo umuntu yavuze nk'uko ngo pasiteri mpyisi yavuze iminota isaha n'iminota hafi mirongo itatu uruhande rwa leta niba yakabije yavuze nk'amasegonda mirongo ine n'atanu yavuze twaje kwifatanya namwe muri ibi bihe bikomeye kandi leta izakomeza gufata mu mugongo abagize umuryango w'umwami kigero wa gatanu ndahinduka ahita abashimira ajya kwicara minisitiri julienne wacu umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa aherekejwe nyuma y'amezi hafi atatu hari impaka ku bijyanye n'aho agomba gutabarizwa aho ngaho i nyanza umwuka umeze ute wenda ubifatiye ku mubare wabo wavuga ngo umwuka ntusanzwe ariko nanone wareba umwami umwami wategetse u rwanda nabwo wahita ubiheraho ukavuga ngo ni umwuka usanzwe kubera ko urebye kwa kundi ya mihango yagombye kuba korwa umwami yatanze nta na kimwe cyubahirijwe abaturage twagiye tuganira cyo kora nabo bagiye bunga mu bya mpyisi bakavuga bati kuba byo nyine umwami atabarijwe hano inyima ya nyanza ni ikimenyetso gikomeye ku mateka y'u rwanda ikindi kintu abantu benshi bakomeje kwibaza ni uko hari uruhande rw'abatarifuzaga ko umwami kigeri atabarizwa mu rwanda rwamaze kwimika undi mwami yuhi wa gatandatu abantu benshi bakavuga ngo hari igihe bishoboka ko muri iyo mihango yo guherekeza umwami kigeri urwo ruhande rwo mu rwanda narwo rushobora kwimika undi mwami ibyo bintu hari ibirimo kuvugwa aho ngaho
ibyo n'ubundi nk'uko wari ubivuze natwe nk'abanyamakuru twaje ari ikintu dushobora kuza kwitega wenda gishobora gukomozwaho cyangwa se kuvugwa mu buryo bwimbitse ariko ndakumenyesha ko kugeza ubu ngubu nta kigeze kivugwa ariko muri rusange biriya byo kuvuga ngo kwimika undi mwami wenda bavuguruza ibyo benzinge yakoze yimika yuhi wa gatandatu emmanuel bushayija ibyo nta cyabaye gusa naje kuganira n'umwe mu bagize umuryango ntaza kuvuga wenda kubw'impamvu ze yambwiye ko hashize iminsi umuryango w'ibwami abagize umuryango w'ibwami bakuru baterana akambwira ngo ntabwo yigeze amenya mu by'ukuri ibyo baganiye mu ibanga akambwira ngo ntawamenya ikizavumbuka mu magambo ye niba ariko nabivuga gutyo ko yabimbwiye arakoze umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa ibirwanisho biri mu maboko y'abatabifitiye uburenganzira bikomeje kuvutsa abantu ubuzima mu Burundi abagabo babiri n'umwana w'umuhungu w'imyaka icumi barishwe barashwe n'abantu batamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ubwicanyi bwabereye ku mutumba wa Kavumu muri zone muhira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga
igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga iminota mikeyi niho abagabo babiri nshimirimana vincent mpabonimana serge hamwe n'umwana w'umuhungu w'imyaka cumi senyuva oscar baraswa urudavagirwa amasasu n'abantu babategereye mu mayira abiri ari ku mutumba wa kavumu ahitwa jimbi mu miryango itatu iturukamwo abatswe ubuzima mu ijoro ry'uyu wa gatandatu bibaza icyo ababo baraye bazize uwahora ari umukenyezi wa nshimirimana vincent n'intuntu nyinshi yabwijwe rya amerika ingene yamenye inkuru mbi ku mucanje w'iwe wiwe yarashwe ishimira imana Emerine n'amarira menshi ntabona ingene agiye kubaho n'ikibondo uwo bahora bubakanya musigiye twari kumudata bukwe na mabukwe dutaje iyo nkuru niho twatangura kuyumva aho hepfo ngo umugabo wanjye baramwishyiramo n'uwundi muhungu nyine yarakira umusore yitwa Serge nyine aha nyine mu ijimbi nyine n'uwundi mwana nyine agusigaye umwana umwana nawe ubona ugiye kubaho gute nta buzima no kubintu ufise n'ubundi ntabwo twari dufise na se umuhisi Vincent Shimirimana avuga ko nawe nyine yakubiswe n'inkuba yumvise ko umuhungu wiwe yishwe Nyandwi Emmanuel avuga ko bari bamaze igihe ku mutumba wa Kavumu haragahengwe none byasubiriye kwanka agasaba abajejwe umutekano kubakingira mu muryango ukuntu turwakira rwaje giturumbuka rushitse giturumbuka twe twaguye mu gahundwe twe turabona yuko ibintu bisubiye kwanka kandi byari byagiye mu buryo tubona yuko abajejwe umutekano baje baratugendera baze bararaba izo nkozi z'ikibi abanyakavumu basaba ko gukura ibigwanisho mu minwe y'abitunze batabifitiye uburenganzira byobandanya kuko byibonekeza ko bikiriho kandi ari byinshi binani lazaro ni umwe mu banyagihugu bikavumu e, mu by'ukuri umugambi mu bihe biheze wari waratunganya ariko rero ugeze uyu munsi kubera ko abantu bamana akadada umugambi wongeye kuwonona nacyo gituma rero aho ibintu bigeze kuri ubu aba bantu bacu turi ko turabura hari hakwiriye amatohoza hanyuma leta ikagira icyo ikoze kugira ngo abanyagihugu twongere tugire dushire umutima mu nda mwe muti rero ujya mugambi wobandanya ibigwanisho biriho yego cyane ibigwanisho biriho nanone uko byogenda kose bari bakwiye kongera kugira uko bashoboye kugira ngo bayikure abanyagihugu ko biracariyo umukuru wa zone muyira yemeza ibyabaye mu ijoro ry'uyu wa gatandatu jidewu bavuma avuga ko amatohoza aza yatanguye kuri ubwo bwicanyi agasaba abarongoye kuguma barikanuye bakadomora urutoki kuri icyo cyose babonye gifise intumbero yo guhungabanya umutekano harumvikanye amasasu mu gihe cyo mu masambiri y'ijoro arenga iminota mike byabaye rero hamaze gupfa abantu batatu babiri bapfiriye kwa muganga undi umwe yaciye apfira aho nyene ubwo nyene ubu icyo turiko turakora turi kumwe n'inyamiramabi ni ukuvuga batanguye amatohoza kugira tumenye ibintu byavuye kuki canke biterwa n'iki hano hari hageze iminsi hari agahengwe ku mutumba wa kavumo birumvikana ko ari abantu bafite ibigwanisho n'iki kimubwira umurongo we aha ku mutumba wa kavumu hari inzira nyinshi zirengana ni hafi y'igisagara ca bujumbura ni ukuvuga rero abo turongoye gusa icyo tubabwira no kwihangana no kuvuga ikintu cyose kibateye amakenga bakakivuga hakiri kare bakakibwira abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro abantu batandatu bahagaritswe n'umukomiseri w'igipolisi mu ntara ya bujumbura kuri uno w'imana nyene ku mvo z'amatohoza kuri urwo rufu rw'abantu batatu imiryango yabo ikavuga ko baba bahagaritswe kubera abayoboke ba gato rwasa twarondeye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kugira agire icyo abivuze ko turamukena babaye abantu batanu bishwe barashwe muri komine ya Kanyosha y'intara ya Bujumbura kuvuga umwaka wa 2017 gutanguye babiri biciwe muri zone Kiyenzi ku mutumba Musugi mu ijoro ry'igerekerezo rya mbere kuno kwezi kwa mbere nyene turimwo muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura Evariste Nziko banyanka ijwi rya Amerika Kuri uyu wa mbere umuhuza mu bibazo biri mu Burundi Benjamin Mukapa yahamagaje abanyapolitike cyane cyane abari hanze y'u Burundi ibiganiro bitunganywa na Mukapa ntibivugwaho rumwe n'abo bireba urugero ishyaka Iprona igice kitemewe na leta hamaze kugaragaramo ukutavuga rumwe kuri ibyo biganiro umukuru waryo Charles Nditije yamaze guhagarika umuvugizi w'iryo shyaka Tasie Sibomana ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza Charles Nditije yagize ati Asensi Bomana ko yavuze mu binyamakuru ku izina ry'umugambwe atawamutumye ivyo rero vyatumye urwego nyobozi rwa Iproni temewe n'ubutegetsi rucikamo kabiri Bonaventure Gasutwa ashigikiye ivyiyumviro vya Nditije yagize ati Asensi Bomana n'icegera ca Nditije Evariste Ngayimpenda gucisha habo iyo ntumbero tasiyano sibomana yafashe na mugenzi we Evariste Ngayimpenda ni intumbero ijanye no guhemuka kwijambo guhemuka kwibanga kuko umurongozi wacu aturongoye Karoli Nditije yaramaze gutomora neza yuko Benjamin Mukapa tudashobora kumwitaba kubera yamaze kwikura ko akabanga kubuhuza mu kwerekana aho ahagaze ko ahengamiye ku rwego rwa leta twebwe rero ntushobora kuja kwitaba umuntu yamaze kwerekana ko atakira umuhuza ahubwo asigaye avugira leta kurusha mbere n'abavugizi ba leta tasiyano sibomana rero avuga ngo ariko aravugira abantu aserukira mugabo akabavugira ivyo batamutumye twebwe rero turabiyamirije bagize iminsi bavuga ngo baragize inama izo nama bagira ntituzi aho zibera kandi twebwe twari kumwe mu nzego nyobozi Ngayimpenda yamirira kuri ivyo yagirizwa we nabo bumva ibintu co kimwe ejo ntihazogire umuntu asubira kubabwira ngo je iyo nama sinari muri yo ngo rero ntishobora kuba ngo ntayabaye mbere cyangwa ngo ntihafashe ingingo jewe iyo nsibye natumiwe uwundi agasiba yatumiwe abitabye inama bagaharurana bagasanga ibya bibiri bitatu birakwiye ingingo barayifata ibiro nshingwabikorwa niyo yashinze ko twitaba ibiganiro niyo yadutekereye n'ibyo tuja kuvugirayo ni nayo yagennye ekipe itegera guserukira umugambi wacu muri ibyo biganiro iyo ekipe irongowe na karori nditije akaba aherekezwa na Evariste Ngayimpenda na Tasiano Sibomana niko byagenze mu kujiye ntebe niko byagenze mu kujiye arusha niko byagenze igihe twakira intumwa zo muri New African cyangwa iz'umuhuza hariho abaje mu kwicenda umuhuza wenyine muri azi kwaheruka ngaha ariko aho hose uruhande rwa nditije rusigura ko atamwumvikano wahabaye nk'uko benanga y'impenda babigize mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatanu bakidohora bakagenda ngo bitavye inama hanyuma bashitseyo bakavuga ngo ngo baserukiye inkewa twe twashaka kumenyesha yuko ibyo bagize kwabaye uguhemuka ku ijambo twari twafunditse kuko twari twafunditse yuko atawitaba mu gihe umuhuza adatumiye bose heri yatumiye bose rero nitwumva igituma abantu babiri bidohora batuvuyemo n'ubu rero bibaye ubugira kabiri ubahimutse ubugira kabiri aho guhemuka ngo ayimpenda basanga ikibazo cyo kugendera ku mabwire y'urunani senarede aricyo nyirabayazana ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza bavuga ngo none ko diregitwari ya senarede yashinze ibi mwebwe murabirenga ko twebwe senarede turayizi mugabo muri iprona ntibigeze bafata ko iprona itegerezwa gukorera ku mategeko ya diregitwari ya senarede n'ihagarikwa rya tasiyo nsibomana ngo ayimpenda ribona muri urwo rukurikirane nyene turafise reglement d'ordre intérieur ya bureau exécutif dukorerako mbere si nazo za mbere ni verisiyo ya kangahe ya kangahe ya kangahe none mwumva two kwinjira tukagabwa tugategekwa nayo ino organizasiyo itaragira sitati ntimwumva ko bigoye turetse urunani senarede ipironi itemewe n'ubutegetsi iri kandi mu runanamizero y'abarundi rwashinzwe mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe yajyanye mu matora n'uwigenga gaton rwasa asigaye ari icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Charles Nditije arongoye ipironi itemewe n'ubutegetsi yarahunze igihugu kuva mu mwaka uheze ubu ku rubuga iserukirwa na Evariste Ngayimpenda uwo yemeza ko mu minsi ya vuba agiye kumenyesha aho ahagaze ku kuntu abarongoye na Senarede bagiye gukorana urunani Senarede rwavutse inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yatsinzwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abatavuga rumwe nabo bayisokoyemwo ahanini rugizwe n'abanyepolitike bahunze igihugu Eroge Burikaneza Bujumbura ijwi rya amerika nturere kazoza Jerome Nyonzima ndikaze kandi mu kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira Honorable Jean de Dieu Mutabazi n'umukuru w'umugambwe Radebu numwe mu batanguje umugambwe Sanafrodebu yahoze ari umushinga mateka yarabaye n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi numwe mbere mu bagiye mu biganiro byo kwerekana amahoro via rusha uno munsi arongoye Radebu akaba arongoye n'ishyirahamwe ry'ikawa ariryo afurike mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa jean de dieu mutabazi n'umunyabujumbura ariko kandi ni umunyagishubi abatamuzi jean de dieu mutabazi twavuga ko yavukiye hehe avuka ryari
nibyo jewe nitwa jean de dieu mutabazi ndi mutabazi wa nyagwaga nyagwaga wa siboni siboni wa ruvubitse ruvubitse rwa semuntu jewe rero navutse mu gihumbi kimwe majana icyenda na mirongo itandatu na gatanu ndi umwana wa gatatu kwa data na mama navukiye ngahe bujumbura mugabo bakuru banje ndiho ku bwayo josephine na bigirimana jafete bobo bari bavukiye ruguru none radebu mwovuga ko ari umugambo utavuga rumwe na sendedefite naho tudasangiye umugambo ibyiyumviro bitari bike turabihuriza ko ibintu tutagenda duhuza ko ni amaporogaramu ntunduwe ntuvuga mu byerekeye nk'ubutunzi imibano hari byinshi tudahuza mugabo ibyiyumviro nyamukuru hariho byinshi duhuriye ko tubyengere bagiye gushinga rero kopa kandi ari urunani rwari rugamije gutsinda sende defitidi kandi hari ibyo muhuriza ko
urumva twe muri radebo twaravuze tuti CNDD-FDD irakomeye ifise inzego mu gihugu cyose ifise abanywanyi benshi tuti hanyuma hariho n'iyindi migambwe nka FNL aba bo kwagwasa nabo nyene barafise abanywanyi benshi hakaba na za iprona n'abandi rireba kugira ngo dukomere tujye mu matora novuga icyo twakwita riniyo fera force bugira babiri tutireka rero imigambwe mito mito tujye hamwe tuca turagenda rero turafata imigambwe itari mike yiyonkoye ikomoka kuri gawuturemi hariho nk'intuzeza hariho imigambwe ikomoka kuri gawuturemi za florina n'ibindi hakaba n'iyindi ikomoka navuga yuko nk'imigambwe y'abaganwa perupe pempe tuca duhitana n'iyindi turakwiriye n'iyindi migambwe twari kumwe yari imigambwe yaba abacumi hariho na kaze ftd na rpb twahorana ntuze kuri ndadaye turegerana kugira ngo turabe ingene two kwipima hama rero burya twaguma tuvuga ati hariyo abantu tubona ko badashaka amatora amajwi yabo tuzohava tuyaronka hama rero mwiyumvira ko mwotsinda senedefitedi twebwe twari twabiharuye twebwe n'ukuri icyo twe twarondera twashaka kuba ba kabiri kuri seni levitedi twarabona yuko izodutsinda twarabona ko tutazocana mugabo tuti hariho abatadoja mu matora kandi reka tuje hamwe hanyuma rero turaba ingene tworonka ama- tworonka amajwi ntabwo mumugire buzirana bwirire kubera urumva icyo tutahuriza ko bo bavuga ngo nkurunziza ngo nta burenganzira afise bwo kuyi- yo kwitoza twebwe tukavuga ati oya nimumureke aze tumutsindire mu matora hama rero baca baranga twebwe tuca tubibandaniriza urugendo hanyuma naho twagize ingorane abazungu bakadufatira ibihano hama rero baba abo ba minani n'abandi bakaca batangura ibintu by'imigumuko icyo bita insurrection bakaheza bak- bakaja mu bintu novuga yuko byo gushaka kugwana mugabo bafashijwe n'abazungu hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ububirigi n'abandi novuga yuko uyu munsi twavuga yuko ejo ari heza naho abahora abahora bakora ibintu by'ihonyabwoko by'irinda na kabiri n'iza ntwaro z'abahima ba- uwo munsi bakaba bari kumwe n'abo ba- n'abo ba minani bahenze uyu munsi icyo basigaye gusa baza barakora uyu munsi ni ukuza barica kamwe kamwe ariko honorable jean de dieu mutabazi ari mu bantu bagwaniriye amasezerano y'amahoro y'iyarusha muri ayo masezerano bakandika ngo bati nta muntu arekuriwe kuzoba umuperezida w'igihugu ibiringo birenga bibiri nturi mu bivuguruje jerome bandanye bongera bakavuga yuko umukuru w'igihugu atogwa gute bandanye
mu masezerano y'iyarusha bavuga yuko umukuru w'igihugu yitorerwa n'abenegihugu Eh, nkuru nziza rero yitorewe ubwanyu rero mugira n'abenegihugu mutatowe Eh, n'abashinga amateka nt'abatowe n'abanyagihugu oya twari twavuga tuti iyo o ni ni iyindi manda iri ukwayo idaharurwa muri izo bintu kandi rero mu bisanzwe harabaye ikintu cya trishiri twavuga ko ari frodewo yari yakigize kubera burya nakubwiye yuko bu- ntuzeye i- ibwirizwa shingiro ryaciye muri amashinga amateka kandi twari twateguye miyane ko ari we azoba perezida ko sendefdede tuzoyitsinda mu bihumbi bibiri na gatanu burya minani akantu yari yahinyitsemo yari yiteguye yuko tuzomutoza akaba umukuru w'igihugu kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri manda zitatu nicyo gituma ibwirizwa shingiro ritari ritomoye niwe yari ya- ya- yagahinyitsemo izo manda rero mukemugira muti inkuru nziza ntibakwiye gucaca icaki Oye, urumva ikoti twari twateguriye minani minani yicaye yambarwa na nkuru nziza Ya- yaciye yambarwa na nkuru nziza Ah, burya rero yavuga ati eka kandi ariwe yanditse ibwirizwa shingiro nabi twari tuzi yuko ariwe kada kago burambya mwari mwarishizemo twari twa- twari twakabikiye minani minani mugabo urumva nta kundi nta mugisha yaronse wo kurongora iki inani gihugu.
zo mu matora rero bivugwa yuko mu mateka agenga amatora ziherana n'amatora ubu kopa ikiriho kopa ikiriho mugabo icyiyumviro ubucuti n'imigenderanire turabigumana iyo migambo rero twari kumwe n'ubu turafitaniye ubucuti tubandanya tuvuga ru- rumwe dusangiye ibyiyumviro kandi ubu hariho n'iyindi migambwe ivuga ati twebwe tuzosubira tura- tu- tugarukane ikindi cyiyumviro gisa na kopa kugira ngo turabe yuko na twebwe twokwata akariro kubera gushika uyu munsi turabona yuko senidefitede ifise abanywanyi benshi mu gihugu ariko nta bantu bariko barahendwa mu gihe honorable jean dodier mutabazi uno munsi aramutswa arifike ah, hakaba hari abandi bakuru b'imigambo yari muri kopa uno munsi atakintu baronse
umuntu atararonka ico ico no- novuga dekre ni umugambwe umwe gusa wa PMP n'ayahandi aba- aba- abahora abahora bakora muri kopa mvuga mu migambo ya kopa abahora bafise dekre barazigumije kubera hariho nka batatu bakora muri CNTB barabongeye hariho abakora muri presidence barabongeye hariho abakora muri ministere ya agriculture barabongeye jewe rero nayo nsanzwe ndi umuyobozi mukuru mu kigazi ohp ohp Na- nabandanije baranyongeye na- na- nunguruje igisata mva mva mu rumonge mva mu rumonge mu Kigazi uza mu Ikawa.
Eh, nza nga- novuga- no- nagarutse aho nahora kera nari hose ubu nagarutse aho nahora ni ukuvuga naronse dekire cyo kimwe n'abagenzi None PMP nayo banje.
igira iki?
oya pempe uwo mukuru w'uwo mugambwe wiwe ntaronge
urumva niwe nuvuga yuko niwe ashigaje kuronka dekire mugabo urazi yuko amadekire burya aronka aronka abantu bake nkumbure baracihweza barabe ingene boronka ikintu kimukwiye ariko honorable jean de mutabazi mu by'ukuri uravye ibyo wize uri umufundi umufundi w'indimo kubera iki uva mu gisata cy'ubufundi ukaja kuja mu vya politiki
oya novuga yuko ndabi ndabifatanya none iyo politiki uyironderamo iki ubufundi ntibwari kugutunga
jewe nakubwiye jerome jewe nakuze ndi imfuvyi kandi nabaye imfuvyi nkiri muto sinari jenyine icyahitanye data nicyo cyahitanye na data bukwe nicyo cyahitanye n'abantu benshi nicyo cyahitanye umutama wa perezida de la repubulike nkuru nziza nicyo cyahitanye abantu benshi ibyirindwi na kabiri itandatu na gatanu icyenda na gatatu gushyika kuri ndadaye nta muntu yifuza yuko ibyo bintu byogaruka aricyo gituma politiki no kuyikora kugira ngo turabe ko abana bacu boheza bakazogumana ababyeyi ababyeyi babo bakazohitanwa n'urw'akarago mugabo ntibagandagurwe nk'uko byagenze ku babyeyi bacu ikawa yahoze mu biterwa njabukamazi byinjiza amafaranga y'agaciro uburundi mutabazi warongoye wosibu uno munsi urongoye arufike ikawa uno munsi wovuga yuko urugero rwayo rwo kwinjiza amafaranga y'agaciro mu burundi rungana iki rwaragabanutse cyane kubera iki rwagabanutse oya rwagabanutse kubera nuvuga yuko abazungu baraduhenze urazi ko igiterwa cy'ikawa turarima ikawa mugabo si twe tuyishora si twe tuyigura tuyishora ku bazungu abazungu rero bavuze ati twebwe kugira ngo ntitubandanye duha amadolari abarundi cyangwa muri afurika reka tuzane ikintu bita privatization ayishyira mu minwa y'abikorera utwabo igisata cy'ikawa abazungu rero baca baraduhenda baciye kuri kuri ya banki y'isi yose banki mondiale hama rero bamaze kuvuga ati nimupurivatize leta ica twavuga iki imera nk'ikuye akarenge mu gisata cy'ikawa imaze gukura akarenge abazungu baca bajyamo gushyikaho baca bajya kugura ikawa y'ibiturumbwe none haciye haza amasosiyete ni nk'izi aya masosiyete yabo n'aho akoresha abarundi kugura ikawa y'ibiturumbwe bakaca bayishorako wumva ayo mafaranga y'agaciro leta izo yaronka gute aricyo bituma mugabo rero ukugwa kugwa rimwe si bibi urahita ukabyuka uvuga yuko hari umugambi mubise yuko igisata cy'ikawa kigaruka mu minwa ya leta n'abarundi n'abenegihugu babisaba kubera basanze abo bazungu babaha amahera makenya hanyuma rero na leta igahomba ntironke amafaranga y'agaciro nko mu gisata cy'icyayi otebe uwushatse aratera ikawa akayamura akayishora kujya kwa rya shyirahamwe rya nyakwigendera abayaga n'akandi n'abandi barabikora urumva otebe ntiyabaye privatize nta muntu rero yukunda umuzungu gusumbya uko akunda umurundi ikintu utazokwibagira mu myaka yamaze n'umushinga amateka honorable jean de mutabazi
ikintu ntashobora kwibagira ni uko igihe twari ikintu n'umushinga amateka haraje akantu kameze nk'akajagari ako kajagari kari gatewe kari gakomotse mu mugambwe uri ku butegetsi hariho abari begamiye ku mukuru w'igihugu nkuru nziza n'abari begamiye kuri rajaba hanyuma rero rajaba acafatanya n'uwitwa nyangoma gushyikaho bitunanira biza biratunanira gutora amategeko ako kantu narabonye yuko icyo kintu rero cyarateye icuka kiri mu n'amashinga amateka gushyikaho umuntu avuga ati reka turabe ingene kugira ngo igihugu gisubire ku murongo n'amashinga amateka ijye ku murongo itora amategeko reka umuntu yigenza nabi mu mugambwe bamukuye umugambwe azoca atakaza
barakoze bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo aha niho naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha nshimira injeniyeri na fatuma almas karara badufashije gushyira hamwe aya makuru muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye ndi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu